iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezweho na venuste nshimiyimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi igihe inkambi z'abanyarwanda zari mu cyahoze cyitwa zayiri zasenywaga umwana w'umuhungu witwa celestine hakizimana wari ufite imyaka itatu yatandukanye na nyirarumwe witwa amoni ntihakirwa wigaga mu mwaka wa kane mu ishuri ry'ababyeyi rya ruhuha mu bugesera hakizimana amaze imyaka makumyabiri n'umunani amushaka atuye mu karere ka bugesera umurenge wa nyarugenge akagari ka rugando umudugudu wa nsoro ikintu kinzanye muri iki kiganiro nifuje kuva kera ndarangisha mfite marume twahunze icyenda muri mirongo icyenda na kane tujya i kongo hahoze muri zayire ya kera ungana marume wari umusore yigaga mu mwaka wa kane segonderi aho bitaga kuri apede ku ruhuha njye nari umwana mutoya nari umwana muto w'imyaka itatu n'igice uwo marume rero duherukana mu ntambara yabaye tugaruka mu rwanda nashakishaga nimero zanyu ngo mbavugishe ngira ngo murangishe mubwire yuko twatahutse amahoro turiho aho yaba ari yumve ko turiho mama wiwe ariho mukuru we bita samweri ariho sindibara samweri mukuru we bita ibanoga nikodemu ariho wari ukwiye kubanza ukambwira uwo nyokorome uko yitwa marume yitwa ntihakirwa amoni urambwira ko yigaga kuri apede ruhuha muri mirongo cyenda na kane mu mwaka wa kane Hmm.
segonderi mutandukana mugaruka muva muri kongo mwatandukaniye hehe nyirizina nubwo nari umwana ariko nibuka ko twageze ahantu bitaga za marembe mu ishyamba niho muherukira kuko nari umwana ariko ndabyibuka kuko najyaga nganira na mukecuru wanjye nyogokuru niwe- niwe twahunganye twazanye Hmm.
n'ubu aracyariho arashaje afite imyaka mirongo icyenda n'itatu ariko aracyariho bambwira ko ariho hantu duherukanira nawe tutongeye kumenya amakuru ye ariko nyuma haje kuza umuntu aza mu rugo nko muri za bibiri n'icyenda gutyo Hmm.
atubwira yuko wegeze kumubona uwo muntu yagiye gutyo yaje ntitwongeye kumenya amakuru ye nyuma yaho nanone muri za bibiri na cumi na kabiri tubona umumama wi- umu- umugore uvuka i butare hariya hafi ya kaminuza aza afite umwana w'umukobwa atubwira ko ari uwo muhungu wacu bita amoni uwo muntu wa mbere wababwiye ko yamubonye yamubonye hehe uwo mumama waje kutubwira ko yamubonye yatubwiye ko yari umugore wiwe baje kubana nyuma twaraje twebwe Hmm.
ngo babyarana n'umwana nyuma baza gutandukana ngo ari mu gitondo ngo havuze havuze amasasu bariruka baraburana ntibongere nayo kubonana yaje avuga ati uyu mwana ni uwanyu muzamumenye umwana araza ariga ariko agumana na nyina akageza kudusura mu baragiye baba muri canada batandukaniye muri kongo muri congo ngo niho bagumye ba- baje kuguma we- twe twaratashye twaraje bumva ni nko- ni nko muri za mirongo icyenda n'umunani gutyo twe twaraje hanyuma se uwo mugore babyaranye uba muri canada muravugana nta nimero ziwe nyigira ariko wenda nazazishaka nazibona ariko nta nimero ziwe nyigira uwo mwana yitwa ishimwe alliance batuye muri canada mu buhe mujyi nawe ntabwo mwuzi neza bakomoka mu kahe gace ko mu rwanda mu yihe ntara mu kahe karere kuri ubu ngubu ni mu- ni mu karere ka huye yego kera yari perefegitura ya butare mu yihe Kuko komini ya yarakorana kera n'ibitumu, amazu- isi yari afite amazu aturanye na kaminuza y'u rwanda ngo yacumbikagamo n'abanyeshuri kuri aho nyine abanyeshuri bacumbika biga hari musaza we ubu ngubu witwa korode ni metere mu mategeko we ajyaza no mu rugo musaza w'uwo mugore akaza kubasura yaza kudusura none si iyo muganiriye ko numva asobanutse ntimubaza aho muramu we aba muramu we ntabwo amuzi kuko we yabaga mu rwanda uwo- uwo mushiki we yaje nyuma amusanga mu rwanda nawe ntabwo muramu we amuzi yabanye na mushiki we hanze twarahungutse twebwe ntabwo nawe amuzi hanyuma se uwo mugore wanyu umu- ni umugore wa mukuru wawe um, u- tuvuga ku izina no nako ni umugore wa nyokorome ubwo ngubwo uwo mugore wa nyokorome atashye akazana umwana mu rugo yababwiye ko se asigaye he yatubwiye ko se hari mu gitondo kimwe riranga nyine amasasu aravuga batandukana gutyo nagongeye kumenya amakuru yiwe nta bundi buryo yongeye kumenya bwiwe ku buryo na n'ubu ngubu ari muri canada batigeze bongera kuvugana mbese ageze muri canada wigeze umenya nimba arashakishije amakuru ye
yarahebye kuko yageze mu rwanda afite umwana mutoya ariga aza gushaka umugabo amujyana hanze umwana asigara yiga nawe arangije kwiga asanga nyina arangije segonderi iyi ari kumwe n'undi mugabo yashatse bari muri canada nta wundi muntu wigeze babwira ko yamurabutswe ahandi hantu aho ariho hose ubwo nyine andi makuru wakumva ko yaje nyuma y'aho muri congo uwo mugore we yatubwiye ni uwo mugore waje nyuma ariko we twamufashe nk'umutekamutwe sinzi uko twabivuga kuko yaraje aza mu rugo nawe ahetse akana atubwira ko azi uwo marume tubwira ko avuye i bugande tumuha nimero ati nugera i bugande uzatuvugishe duherukana ubwo ngubwo ava mu rugo we ntabwo twamenye amakuru uwo twamufashe nk'umubeshyi twari tuzi yaturutse twamubonye gutya agenda gutya hari amafaranga yabatse hari hari hari akantu mwamuhaye kugira ngo ababwire amakuru cyangwa se mwaramwumvise gusa kinyarwanda twaramwumvise gusa mu kinyarwanda kuko urumva umuntu nk'uwo araje arakubwiye arara mu rugo kabiri arangije aragenda tumwandikira nimero zacu z'abo muri famiye bagiye bafite aragenda nawe yongeye guhamagara nawe yongeye kumenya amakuru yiwe kuko nta telefone yari afite ni uko twamuherutse ariko uwo mugore we nyirizina we amakuru dushingiraho nawe yatubwiye yatubwiye ko babana atuzanira n'umwana ni umuntu mwiza none se niba uyu nyokorome niba uyu nyokorome amuni ntihakirwa akiriho akaba akumva urumva wamufashije wamuhaye n'amakuru y'umuryango we atarazi niba akiriho akaba akumva uyu munsi hakizimana ni iki ushaka kumubwira ngewe hakizimana kera bitaga rwa basaza nyumve ko ndiho narakuze mama wiwe ariho umuryango we hafi ya wose uriho uramukeneye rwose abaye ariho yataha akaza mu rwanda ni amahoro rwose yaza akisanga mama w'imyaka mirongo icyenda n'itatu aracyariho apfuye amubonye amaze iminsi arwaye ariko urebye apfuye amubonye yakishima hakizimana celestine rero wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha nyokorome amone ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze kudufasha ni ukuri ndabakunda ndishimye kuba mbabonye tukavugana imana izabigenze neza imana igumye ibaha ijuru ibaha umugisha
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi kandi umubyeyi wari warahungiye mu cyahoze cyitwa zayira ari kumwe n'abana be batandukaniye ahitwa ishanje mu rugano mukarusagara beransire arashaka kumenya amakuru y'umwana we nyandwi norbert atuye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka ruhango umurenge wa bweramana akagari ka rubona umudugudu wa nyamuko numvise icyo kiganiro agasaro kavuze numva ka biranshimishije kandi ndanabashimiye ubwitange mugira ndagira ngo nyine mundangishirize umwana wanjye nabuze umwana wawe wabuze ninde yitwa nyandwi noruberi wamuburiye he namubu twarahunganye turagenda tugeze ahantu mu rugano rwa shanji yego niho twaburaniye mu rugano ishanje muri congo ndaharuzi
niho twaburaniye noneho agendana twe twagiye ukwacu wagendana na mukuru we witwa sendera sijiliberi ubwo ntitwongeye kubonana nyine yagendanye n'uwo sendasi jiriberi Mhm.
baragendana ngo baba mu nkambi y'itingitingi iyi tingitingi nabwo ngo yaje kujya gushaka utwo barya noneho ngo inkambi barayisenya Mhm.
bayisenye amubura ubwo ariko asigarana na mubyara we bita ndayambaje noneho ndayambaje nawe ntibagumanye ubwo nyine kuko bari bashenye inkambi umwe yagiye ukwe n'undi agenda ukwe yaje kubonana n'umudamu duturanye ahantu ngo kuri fureve zayire noneho ngo ahantu aho hantu kuri fureve zayire hari hari n'urusengero rw'abagatolike noneho ngo ari kumwe na- n'utundi twana twinshi ngo muzungukazi ngo bari kumwe n'umuzungukazi ngo wari wahageze ngo arebe ko yaduhungisha akaduha ubufasha bwo kujya muri congo brazzaville yego
Eh, ni ayo makuru nanjye nzi ni ayo numvise ayo makuru se yarakomeje ku buryo wamenye niba baragiye muri congo brazzaville cyangwa se baragumye muri congo kinshasa oya ntabwo nongeye kugira ikindi numva uwo muzungukazi ntibamenya aho yabajyanye Eh, ngo yashakaga kubahungisha niko uwo mudamu yambwiye ngo kandi ngo hari na nijoro ngo we yananamubonye nijoro Hmm.
ariko aka- ijoro ridakabije
ariko ntabwo azi izina rye ntazi n'igihugu akomokamo ashwi ntabizi gusa yambwiye ngo yari umuzungukazi bari bari kumwe ngo ntazi niba yari umugore ntazi niba yari umukobwa nuko yambwiye ni ukuvuga yuko ari gilbert ari na norbert bose ntabwo wongeye kubabona
ntabwo bongeye kubabona uwo jiriberi ariko we yaraje ari mu rwanda Mhm, ni nawe wanambwiye aho batandukaniye mhm.
Eh, we yibereye mu rwanda uwo mugore nawe wambwiye ko yamubonanye n'uwo muzungukazi nawe ari mu rwanda yaratahutse nawe
none se gilbert yakubwiye yuko inkambi bazisenye itingitingi hanyuma akaburana na murumuna we
Eh, bahita baburana nyine ngo sinzi ngo aho yari yagiye kureba utwo kurya nyine yego hanyuma uwo mudamu baburanye watashye nyine Hmm?
eh, uwo mudamu watashye we akubwira ko yamubonye kuri kiliziya hafi ya kiliziya y'abakatolika eh, hafi y'uruzi rwa kongo
iye rwa kongo ngo ari kumwe n'umu- nu- n'uwo muzungukazi ari ari kumwe n'utundi twana ari kumwe n'abandi bana benshi ngo bari bahabarunze ngo bavuga ko bashaka kubahungisha ngo babajyane muri kongo brazzaville none se madamu karusagara kuva icyo gihe kugeza ubu uretse ayo makuru wahawe n'uwo mudamu watashye at- avuye tingitingi nta yandi makuru ya norbert wigeze wongera oya ntayo rwose ntayo ugeze no mu rwanda nta hantu washakishije mu rwanda uvuga uti niba batarabajyanye muri congo brazzaville buriya yenda barabagaruye mu rwanda bashyira mu bigo by'imfubyi ntaho nigeze nshakisha ahubwo numvise iki kiganiro gitambuka ku ijwi rya amerika numva biranshimishije Hmm.
Mm, kugi- noneho mpitamo kugira ngo mbashake nyine imana ibibamfashirizemo mu munshakishirize nibyo turimo dukora ni ikintu cyiza ni ni umugambi mwiza wafashe wo kuza ku ijwi ry'amerika Um, niba um, nyandwi norbert yarashoboye kugenda akagera muri congo brazzaville niba Ye- uh, ese yari afite imyaka ingahe icyo gihe
yari afite imyaka icumi yari afite imyaka icumi urumva rero wagize neza kuza kumushakira hano ku ijwi ry'amerika umwana w'imyaka icumi um, yari akiri mutoya ntabwo ah, abamufashe ntabwo bari kumureka ngo agende wenyine ni abana bakeneye kubungabungwa ah, bakitabwaho ubwo rero ku bw'imana basanga hari ikigo cyamufashe kikamurera arabagira neza bamufashe bakamurera akaba akiriho um, Eh, ni ho tuzashakishiriza kugira ngo turebe yuko twamenya amakuru ye Um, biraruhije ntabwo tuzi uwo muzungu wamujyanye ikigo yakoreraga n- ntabwo byoroshye ariko ntabwo hazabura umuntu wanyuze tingitingi ntabwo hazabura umuntu wanyuze kuri icyo kigo cy'abapadiri um, abagatolika hafi y'uruzi rwa kongo wazabimenya yazatwumva akatubwira ko yamenya ko abo bana bagiye bagana ah, baba muri congo burazari cyangwa mu kindi gihugu tugashakirishiriza aho ngaho tukareba icyo twageraho none yakwibuka Mm.
navuga abavandimwe be wenda yakorera abejeraho abibuka yego uhereye kuri noruberi N'ababyeyi.
n'abandi yego Eh, ndahera ku babyeyi ni- ni- ni- ubwo isa ni senderasi leonari na nyina ni benasira mukabisagara noneho abavandimwe be nimutuye mariya lise Mhm.
mukarukundo ivone mukasarasi maritine eh, ndi jiriberi we ni uwo nguwo bari bari kumwe yego Eh, noneho na mukabarisa germaine noneho na bizimana jean leonari Mm.
undi we isingizwa robert yari mutoya yari afite nk'amezi arindwi ariko yaba yibuka nyine ko nari narabyaye undi Mm.
Eh, akaba yarigaga ku kigo cy'aho bita irubona ku isadara bakundaga kwita ku isadara noneho icyo gihe ubu ngubu turi mu karere ka ruhango ariko icyo gihe noneho hari komine kigoma perefegitire gitarama Eh, ubu noneho turi mu karere ka ruhango bweramana mu murenge wa bweramana yego aho ngaho ntabwo yahamenya azibuka yuko yize ntabwo urubona yahamenya abo ntiyahamenya icyo azibuka ni uko yari umwana ujya kwiga urubona azaba yibuka ko rubona yari iri muri mu- muri kigoma niba muri kano kanya akumva ariho akaba akumva umuhaye amakuru yo yo mu rwanda yo yabaye bashiki be na barumuna be ba- bariho n'abakuru be ndetse um, ariko se niba kumva muri kano kanya eh, mubwira ijambo ry'umubyeyi nicyo ushaka kumubwira
Mm, niba nyumva rwose nk'umubyeyi we anyumve ko tumushaka cyane kandi tukimukunda tumwifuza tumubonye twanezerwa ko rwose aramutse aho ari atwumva yanabitumenyesha cyangwa se akabicisha no kuri iyi radiyo tukamenya ko akiriho urakoze cyane mukarusagara beransira kuba ah, warizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga waracyumviswe avuga uti nanjye ndashaka kuza kugira ngo mufashe mushakishirize umwana wanjye nyandwi noruberi mwatandukaniye ishanje mu rugano ah, ariko Yego.
ah, aza gutandukanira na mukuru we itingitingi Eh, ngaho rero ndagushimira cyane eh, kuba watwizeye wizeye ijwi ry'amerika nkwifurije amahoro y'imana eh, nanjye ndabashimiye cyane mugire amahoro ya nyagasani urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine umugabo witwa emmanuel rindiro wari utuye i gashora yitabye imana hamwe n'umugore we marie therese mu karuzamba abana be rindiro umutesi julienne claire ingabire na eric w'impuhwe bararokotse umugore we wa kabiri yari yarashakiye i gashora nawe yarishwe ariko nta gakuru k'abana babyaranye ari bo mukarage jean marie vianney bakundaga kwita toto muhoza n'undi bitaga petit abo bana uko ari batatu nibo mukuru wabo claire ingabire ashakisha atuye mu karere ka gasabo umurenge wa jabana akagari ka kabuye umudugudu w'amakawa ikintu kinzanye ni ukubaririza cyangwa se gushakisha umuryango uwo muryango ushakisha wawuburiye he Ah, nawubuze muri mirongo icyenda na kane muri jenoside nkuburira mu cyahoze ari gashora yego byagenze gute ibyo wibuka nimba wabishobora mbere kubivuga hitwaga muri bugesera ubu ngubu ni muri gashora Mhm.
ni ukuvuga ngo ngewe urumva nari umwana ukiri muto nanjye wari ufite nk'imyaka ubwo ingahe rero nari mfite imyaka cumi n'ine hanyuma abo bavandimwe bawe byagenze gute kugira ngo mutandukane niba ushobora kwibuka ni ukuvuga ngo abo bavandimwe banjye ni abo kuri ni abo duhujije papa Mhm.
ubwo ni ukuvuga ngo bafite mama wabo ub- ub- ubwabo Hmm.
nanjye eh, nkagira mama wanjye ukwanjye Mhm.
mama ariko twese tukaba duhurira kuri papa umwe ariwe rindiro emmanuel yaratuye i gashora nawe mama eh bari ba yari yarajyanye nabo muri muri bugesera iyo ngiyo ni ukuvuga ngo ubundi kavukire ka papa ariho origine eh, nyayo ni muri muri gicumbi mu karere ka rulindo yego eh, ahitwa kisaro Mhm.
n'ubu haraki- harakitwa gutyo muri kisaro hanyuma se abavandimwe bawe ku ruhande rwa papa wawe ushakisha ninde nande ntabwo nzi umubare wabo uko- nyirizina uko ungana kuko abo nibuka ni abakuru bankurikiraga uwankurikiraga yitwaga toto niryo zina yahimba bamuhimbaga Hmm.
akitwa mukarage wa muhoza hakaza undi w'umukobwa wamukurikiraga So, muri make abana yari yarabyariye aho ngaho muri bugesera ntabwo mbazi umubare kuko harimo n'abatoya gusa muhoza we na mukarage bari ba- ba- bakuru nibo ba- bankurikiraga ngewe ni ngewe wari wari mutoya kuri mama yari yaratubyeye rero turi abana babiri hari harimo uteranwa na papa aracyana ariho yitwa rindiro julienne aka- nkakurikiraho rero ngewe ingabire twese baboko umubyeyi mu- mukuru Mhm.
mama wacu Hmm.
abo bandi rero ndimo kuvuga twaburanye ntazi cya- aho bari cyangwa ndimo gushakisha nibo babo ngabo bo ku mubyeyi mutoya ku mama wakurikiye mama wanjye mu rushako kuri Hmm.
papa.
Hmm. nta kanunu kabo wigeze ugira nyuma ya mirongo cyenda na kane ntabakubwiye ati narabarabutswa aha n'aha oya ntayo nigeze menya nagerageje icyo kora kuyashakisha birangira ntabashije kuyabona mm, ndetse mm, natanze amatangazo mu- mu- muri iriya gahunda ya yibuka barashakishije batubwira ko batapfa kumenya aho baherereye aho ariho cyangwa aho bari batuye aho ariho kubera yuko ngo ibi bintu byo guhindura amazina y'akarere cyangwa se y'amaserire byagiye bituma ba- bahuza nk'uturere tubi cyangwa se amasegiteri ugasanga rero bihinduye n'amazina bigatuma kubashakisha biri bugorane dusha- tubasaba yuko wenda bajya no ku nzibutso Hmm.
nabyo wenda bikaba byapfa gutanga amakuru ariko nabyo bakomeza batubwira ko bakirimo gushakisha imyaka yari ibaye itatu ishakisha Hmm. ayo ni amakuru ya mm, y'abavandimwe bawe umubyeyi wawe irindiro se we ya- yararokotse yabayeho
oya ababyeyi bo ntabahari ari papa ari mama ari n'uwo mubyeyi wundi Hmm.
urumva bose ntabariho mama wanjye nawe baramwishe komera papa wanjye nawe yaguye aho ngaho mu bugesera Hmm, komera na mama w'abo bana Hmm.
Mm.
none ndimo ndareba aba bana bahunga bava i gashora
Mm.
nta muntu wigeze akubwira ko hari aho bageze baba barageze ku ruhuha baba ba- nta gakuru k'aho bahungiye ka- k'aho bagannye bashaka amaramuko
reba ntabwo ntabwo ntapfa kumenya ngo bahunze baca hehe kuko wumva nanjye nari umwana muto nari mu gace ka- gatandukanye n'ako bari barimo Hmm, nanjye na- nahunganye na mama urumva ashakisha uburyo wenda yaducikisha cyangwa se twazabaho hanyuma nyuma rero y'intambara nibwo nagerageje gushakisha mbasha kugera aho ngaho ibyumba aho muri kisaro mfata amakuru y'uko ntabahari batazi n'amakuru y'aho baba baraguye ubwo hariyo eh, ba data wacu ariko ukumva nabo ntibafiteho amakuru nyuma rero nibwo naje gufata icyemezo nanjye cyo kuvuga ngo reka nshakishe ku rwanjye ruhande ibyo ari byo byose niyo umuntu yamenya ngo barahari cyangwa se ntabahari hari umwe cyangwa se mbese umuntu agafata amakuru wenda akava mu ruhirahiro uretse ku kwitabaza mm, eh, ibuka igihe yajyaga ifasha abantu baburanye n'ababo kurangisha mu gihe cyo kwibuka um, hari ahandi wigeze ushakishiriza Um, birumvikana wagiye igicumbi ariko se wigeze u- ugerageza nko mm, nko kugendagenda aho mu bugesera ngo urebe ko hari umuntu waguha amakuru ayo ari yo yose oya ntabwo nigeze usibye kugenda nko mu gihe cyo kwibuka nkatanga amakuru nk'uko nk'uko wenda ngo ndebe yuko wenda bazabasha kugwa ku makuru afatika afite igisobanuro ariko nta muntu w'umuturage runaka kuko sinzi n'aho bari batuye cyangwa usibye kumva ngo ba ngo babiciye mu rufunzo ariko ntabwo nzi ngo eh, bagu- bahaguye ari muri uruhe rufunzo uko hitwaga kubera yuko bugesera n'ubundi urumva yari igizwe n'ubundi n'urufunzo urebye ntabwo kandi abantu aho babaga bageze bahunga niho babiciraga abandi bakabaroha mu mazi none se nta rwibutso na rumwe rufite izina ryabo eh, cyangwa se irya papa wawe cyangwa irya mama wawe um, cyangwa se izina eh, rya mama w'abo bana nta rwibutso na rumwe amazina yabo yanditseho urwibutso za mama wanjye rwo ndaruzi kuko n'aho bamwiciye ndahazi n'urwibutso ashyinguyeho rwo ndaruzi Mhm.
muri make usibye abo bana mbaririza cyangwa se uwo papa na- na nyina w'abo bana kubera ko bo ntitwabanaga bari bari iyo mu bugesera Hmm.
ariko mama wanjye we ndamuzi aho ari none claire ingabire uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga ndagukomeza niba imana yarabarinze bakaba bariho tuti abo bana ntihabuze nk'umugiraneza ubarabukwa ntihabuze akenshi na kenshi nkunda kwibwira yuko hari aho ingabo za rapiyeyi zageze zigacungura benshi zikabaramira ndetse abana benshi bagashyirwa mu mu- mu bigo by'imfubyi abo bana nkunda ku- kubabona batarabona ababyeyi ariko bariho Ah, reka twizere ko na bavandimwe bawe byaba ari uko hakaba hari u- umugiraneza w'intwari wabatabaye none niba bariho bakaba bakumva muri kano kanya claire ni iki wumva ushaka kubabwira ni wa munota ntanga wo kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo mubabwire abanyu Mm. Ah, murakoze ikintu nababwira ni uko icya mbere nagira ubwuzu cyane nkagira n'amatsiko yo kubabona nkishimira ko bakiriza imana yabarinze icya icya kabiri nkifuza niba bibaye byemeye yuko twazavugana cyangwa se tukazahura igihe kigeze imbonankubone ndabakunda nubwo ntabazi ntabibuka tutaherukana ndi umuvandimwe wabo mukuru ndetse nifuza rero kuba ngize umugisha nkababona rwose byamfasha kandi nakumva ntuje mu mutima
claire ingabire ndagukomeza wabaye intwari kugeza ubu wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga unshimirire eh, nuriya muvandimwe wakungejejeho mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane kandi namwe imana ibaho umugisha kandi izabashoboze kugera ku ntsinzi uwiteka namwe abaha amahoro urakoze cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine umubyeyi wari utuye mu bugesera yahungiye mu burundi ariko umwana we w'umukobwa uko izabigira kasirida wari ufite imyaka cumi n'itandatu wakoraga igako ahungira muri kongo umubyeyi we mukamugema atanaziya yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka atuye mu karere ka bugesera umurenge wa gashora akagari ka ramiro umudugudu wa migina twarahunze we ahungana n'abandi hanyuma mu guhunguka we ntiyaza natwe turaza ntitwamubona mwari mwahungiye he twari twahungiye mu gihugu cy'u Burundi muhungire burundu muturuka he duturuka mu karere ka Ga- ka Buge- ka bugesera hanyuma se kanseri da mwarambukanye kanserida yahunganye n'abandi hari ahantu hari ahantu ba- yari yaragiye yabaga noneho rero ngo baza kujya- kujyana hari umugabo yakoraga ngo witwaga tigana yari yari atuye ahantu hitwa nyabagendwa barahungana rero ryo ntitwavanye hano mu rugo mwebwe mwahungiye i burundi ariko kanseri da we ahungira muri kongo Eh, kugira ngo byumvikane neza kanseri da yagumanye nande kanseri da yajyanye nande
ubwo eh, nsubire inyuma ho gakeya nari nibeshye ko kabahumbabarire Yego.
uwo uwo mu- uwo musirikare bahungana- bahunganye yitwaga ringo kanseri da ajya gukorera uwo musirikare ringo yari afite imyaka ingahe yari arangije umwaka wa gatandatu
Oh, pirimeri Mm.
abuze amashuri mumushakira akazi ni abandi ba- ni abandi bako- bana baje baramunyi bari nijoro ubwo bukeye mu gitondo yari aryamanye na barumuna be ngiye bukeye mu gitondo ndamubura ndakomeza ndabaririza baza kumbwira yuko yagiye gukora aho nyabagendwa ari abandi bakobwa bamujyanye none se ubwo muri mirongo icyenda na kane kanseri da yari afite imyaka ingahe yari afite cumi n'itandatu hanyuma amakuru wamenye ari muri zayire yari akiri umukobwa yari kumwe na ringo ringo ringo ringo ngo bari baratandukanye uwo mukecuru witwa tereza aramujyana babana iwe bamaze kubana iwe nibwo rero amakambi baze kuyasenya bahunganye bose noneho baza gutatana bo baratatanye bo baza kugaruka nabo ngo barakomeza baragenda uwo mukecuru yakubwiye yuko kashirida yari akiri umukobwa yari yarabaye umugore yari yarabyaye kansirida yari akiri umukobwa yari atarashaka Eh, niko yambwiye noneho nyuma yabwo nza gufata amakuru y'undi mugabo umugabo yaje kumbwira yuko ngo ubwo bamaze guta baratatanye ngo baje ku- guhu- kugumeza baragenda ngo bajya mu gihugu cya ngora noneho ubwo ngubwo uwo mugabo ngo bari bageze hagati ya kanjongo na mbujimayi ngo bariho bajya muri angora noneho abagabo bobo ngo ba- aba bakobwa baburiza imeru noneho webo abagabo babasubiza hasi barabagarura abakobwa ngo baburiza imeru barakomeza baragenda abagabo bo barabagarura ariko iyo meru baburije yabajyanye muri angora ubwo yabajyanye muri angora kuko yambwiye ngo bari bageze hagati ya kanjongo na mbujimayi ababajyanye ababurije iyo meru ni abasirikare ba kongo cyangwa se ni abasirikare ba angora kubera ko hari abana b'abanyarwandakazi bajyanywe muri angora n'abasirikare ba angora uwawe we bakubwiye ko yurijwe imeru ajyanywe n'abahe basirikare uwo mugabo uwo mugabo yambwiye yuko ngo baburije imbere ariko ntiyambwiye abasirikare abo ko ari- ko ari aba- abazayire cyangwa se ari abo muri angora yambwiye ko ari abasirikare baburije imeru ntiyambwiye abo ari bo yakubwiye umubare w'abakobwa bashobora kuba barajyanywe icyo gihe ubwo ngubwo babajyanye gutyo bo bahise bagaruka kuko bo bari bari bagiye kureba basubiza hasi abakobwa bo baraburiza barakomeza barabajyana ntiyasobanukiwe ko ari a- ko ari abazayire cyangwa se ari abo mu gihugu cya ngora ntabwo yasobanukiwe abasirikare abo ari bo uretse ko yabonaga ngo ari abasirikare nta nubwo yasobanukiwe impamvu y'izo mpuhwe zisa n'iza bihehe zo kuvuga ngo turatwara abakobwa abandi tubasige babajyanye kubera ko babonaga aribo bananiwe cyane babatwaye kubera ko aribo bagiriwe impuhwe kurusha abandi babajyanye babagira ngo bajye kubafasha imirimo babajyanye bari bazi icyo gitumye bo babajyana abandi bakabasiga ubwo hari yenda imeru yenda yari yuzuye indi ni ime- ubwo yenda imeru yari yuzuye noneho yenda barareba baravuga bati abakobwa babagirira impuhwe noneho buriza abagabo kuba urumva urumva ko bari bagenze urwo rugendo rurerure Mm.
noneho rero yenda ubwo bageze kuri uwo mupaka niba ari umupaka niba ari uruzi simbizi we yari abimbwiye ambwira ati ntuwirire umukobwa wawe ariho ndetse ariho ku zihe mpamvu ko abandi bose bagarutse atoya abo niwe ko kuntekerereza ati baburije imera abasirikare ati twebwe badusubiza ati jyewe bansubiza hasi n'abandi ati abakobwa bo baraburiza ati baburiza imera Mm.
ati twebwe baratugarura twahise tugaruka Mm.
nuko yambwiye ngusubize inyuma gatoya kasirida arangije pirimeri ntabashije kujya mu mashuri yisumbuye ariko ari mu rugo ni umukobwa ugufasha uturimo mu gitondo urabyuka usanga yagiye barumuna be bakiryamye abandi bana bamujyanye nk'umubyeyi wumvise umeze ute kumva umwana aguciye muri humye akigendera akajya kwishakishiriza ubuzima igako ngewe icyo gihe nyine urumva uko nabaye narababaye cyane kuko nonsaga umwana mutoya agahinda karanyishe cyo koza mpita mbwira se hashize iminsi twaragumye tumushakisha tumushakisha ubwo twabimenye bitinze noneho nibwo nabwiraga se ntingaho genda ukomeze ushakishe nyine twari tumaze kumenya aho nyabagendwa genda ukomeze ushakishe urebe ko wamubona ise rero aragenda arakomeza arashakisha amaze gushakisha noneho rero nibwo yambwiye ati rero ati nahageze ati mpageze ati uwo mugabo ahita ambwira ngo ngo uwo mwana ngo ni ingende ngo bazahungira ngo ngo bazahungira ngo muri za nyaruguru muri za gikongoro ngo tuzahamusanga ngo ngo ngo bikwirwa babara ngo ngo tuzamusangayo koko ubwo icyo gihe byarakomeje binta- bimera nabi intambara imera nabi natwe turahunga tuva mu bugesera tujya muri za gikongoro tuhageze dusanga ahageze nyine ngo ahantu mu cya ajya kumurebera ahantu hitwa mu cyanika kuko batubwiraga ngo niho ngo niho iwabo w'u- ngo niho bahungiye noneho ahageze ngo asanga barambutse bagiye zayire twebwe rero twahise tuguma mu burundi ntitwagiye zayire niba umukobwa wawe mukamugema kasirida akumva muri kano kanya ashobora kuba ari muri angola ashobora kuba ari muri zambia ashobora kuba ari muri malawi cyangwa se muri muri mozambique mu bihugu byinshi bya afurika y'amajyepfo birimo abanyarwanda ashobora no kuba ari na hariya muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyangwa se muri kongo brazaville ntawamenya aho hari abanyarwanda bari henshi cyangwa yarazamutse akajya muri santara afurika cyangwa se yarahavuye ari n'i burayi cyangwa muri amerika eh, cyangwa se za australia niba kumva umukobwa wawe muri kano kanya ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo niba kumva mubwire icyo ushaka kumubwira icyo nshaka kumubwira ndamubwira yuko mama we akiriho na papa wiwe ariho ko twahungutse ko n'abarumuna barumuna be bariho bose uwitwa dativanye nawe umuntu ariho uwitwa manuel twahirwa ariho nyuma yabwo nyuma yabwo ubwo twaraburanye nabyaye n'abandi bana babiri hari hari umuhungu witwa pasikari niwe twari turi kumwe utaraho uti uwa mariya wajyaga uheka uti nawe araho uti rwose baragukunda cyane baragukumbuye uti imana uti imana ibigiyemo uti aho wumvise iri jwi waba- wabasobanura ukababwira aho uherereye wakoze cyane rero eh, kuza muri kino kiganiro agasaro kaburaga ushaka umukobwa wawe uko izabigira kasilda atanaziya mukabimugema ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'imana urakoze cyane urakoze cyane imana iguha umugisha utagabanije ubu ngubu naremaza kuva twanguka icyenda karindwi nayo nagumye gushaka sinjya nkuraho ku gutwi kwanjye ku ijwi rya amerika ndabihorana ndabirarana nta handi njya numva urakoze nyagasana azaguhemba azaguhemba ijoro urakoze cyane nawe aguha amahoro menshi Mm, urakoze cyane kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umuryango wari utuye muri komine cyungo muri sekiteri ya kinihira wahungiye mu cyahoze cyitwa zayire ababyeyi n'abana babaye mu nkambi ya katare kugeza isenywe n'ubwo abana batatu hitayezu dermas wiragiye alphonsine na louis Ma- maurice providence babuze umuvandimwe wabo nsabimana francois de paul ari hano mu kiganiro abashakisha atuye mu karere ka kayonza umurenge wa mwiri akagari ka nyamugari umudugudu wa rwazana kirinanye mu kiganiro agasaro kaburaga ni abavandimwe batatu banjye nabuze abakuru banjye babiri na mushiki wanjye umwe wababuriye hehe bagiye gute wasigaye he byagenze gute kugira ngo mutandukane Eh, ubundi twabuze mu gihe cya jenoside ubwo yakorerwaga mu rwanda twarahungiye muri congo icyo gihe jenoside yabaye yatangiye kuba dutuye mu cyahoze perefegitura ya byumba komine ya cyungo eh, sagiteri ya kinihira ubwo nyuma twaje kuri- twaje kwimukaho nyuma ariko nyuma ya jenoside ariko twibutse ariko nyine abo bavandimwe twaburanye turi muri congo mu cyahoze cyitwa zayire hanyuma mu- mu- muhunze se mwahunze munyura he twahunze tunyura urushashi turakomeza tu- dukomeza za za gisenyi tuza kugenda tugera mu nkambi tuba mu nkambi yitwa katare abo bavandimwe twaje kuhabura ubwo inkambi ya katare ya- ya- ya- yasenyukaga twongeye kubonana ubwo se wari ufite imyaka ingahe wowe njyewe icyo gihe nifite imyaka nk'itandatu na- ni nk'irindwi
abo bavandimwe ushakisha ninde nande harimo umukuru witwa hitayefu darimasi n'umukobwa wamukurikiraga witwa wiragira alphonsine n'undi muhungu wamuku- wakurikiraga uwo mukobwa witwaga louis maurice providence hanyuma se mu gusenya iyo nkambi ya katare uri kumwe n'abo bavandimwe ababyeyi banyu nabo mwari kumwe Eh, ababyeyi twari turi kumwe twari turi kumwe ba- tuza gu- tu- tuza kuganira na- abana batoya bo uko navuze abo bakuru abatoya bo bagu- bakomeje kugumana n'ababyeyi babo usibye ko umubyeyi papa yaje gukora agasida akitaba imana ariko abo bakuru barumuna babo bose baracyariho none bibutse wowe nsabimana na francois de paul uriho abandi muri kumwe mu rwanda ni bande njyewe ari mutoya usibye ko nyuma yanjye haje kuvuka undi umwe Ah, nkurikira witwa nkunda pasiteri benjamin agakurikira witwa umuto muhire gustave agakurikira mu- agakurikira hirwa nyandwi eric agakurikiraho ana ana francine nisengwe agakurikiraho abimana rezeta desire abo bose baracyariho barakoze ariko benshi muri bo bavutse ni ukuvuga uwo uwo batazi ni umwe w'umukobwa umurikira ubundi uwo bari bazi dutoya ni njyewe semana francois duporo
barakwibuka amazina yawe barayazi barayazi ibyo ari byo byose muri bo imfura ninde muri uko ari batatu imfura yitwa hitayesu darimasi kuva icyo gihe mwatandukaniye kugeza ubu nta handi washakishirije nta yandi makuru yabo wigeze umenya ngo umenye aho bashobora kuba baherereye twagerageza kubaza nk'abantu batahutse kugira ngo tumenye nk'amakuru yabo ntabwo tujye tumenya amakuru yabo nta handi hantu tujye dushakisha kuko njyewe nari mutoya aho nkuri ari nuko nafashe umwanzuro ndavuga nti reka negere ikiganiro agasaro kaburaga mbere ko bamfasha niba baba bakiriho bagataha mu rwanda kubera ko mu rwanda ari amahoro
none rero nimba bakumva muri kano kanya ehm, nimba barakomeje bagana mu burengerazuba bwa kongo yenda bana- bakanambuka hirya cyangwa se bakamanuka hepfo cyangwa bakazamuka ruguru niba bakumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kubabwira Ah, ikintu nababwira niba bakiriho ni uko baza bataha mu rwanda mu rwanda ari amahoro umuryango urabakeneye abandi ba- uko twari twarahunze bamwe twaragarutse turi amahoro urebye mu muryango niho tutazi amakuru yabo abandi amakuru yabo twagiye tuyamenya ko wenda baba baritabye imana ariko abandi baratashye mu muryango niho- nibo bantu tutazi amakuru ya- amakuru yabo urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga niba bakiriho ndahamya yuko baziyumva bakaba bagerageza ku kudushaka gushaka ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tubahuze ndagushimira kuba warategereje agahe gato katari kanini tukaba tukugezeho vuba ushimira abakutugejejeho ngaho rero ukomeze utegereze wizeye amahoro y'imana amahoro y'imana namwe
agasaro kaburaga
muri kino gice cya kabiri ndakira nyirabasa bose filomene ushakisha abavandimwe be babiri umuhungu manirafasha wari ufite imyaka umunani na nyandwi maria gorete wari ufite imyaka itandatu baburaniye mu bugesera mu kwezi kwa gatanu muri mirongo icyenda na kane bageze ahitwa shyara amasasu avuze baratatana nyirabasa bose filomene natuye mu karere ka nyanza umurenge wa busasamana akagari ka rwesero umudugudu wa kidaturwa binzanye hari abana b'abavandimwe banjye babiri twabuze muri mirongo icyenda na kane sinamenya amaherezo yabo baba bariho cyangwa batakiriho nyine ndashaka kumenya niba baba bariho ko nababona cyangwa bakumva aho mperereye nkamenya ko bariho none hashize imyaka mirongo itatu utandukanye nabo byagenze gute kugira ngo ntubashake mbere narabashakishije mu bigo by'imfubyi muri mirongo icyenda na kane nandikiraga hashisheri sinabona igisubizo n'ubu na- nashatse guhamagara ku ijwi rya amerika byari byarananiye none se abo bana ni bande mupfana iki abo bana tuzi inda imwe umwe yitwaga manirafasha undi yitwaga mariya goreta ubwo twaburaniye ahantu bita muri shyara nyine amasasu yarabuze turiruka umwatsi uko n'undi afite uko ntitwongera kubonana kugeza ubu ngubu
aho muri shyara ni hehe ni mu kahe karere k'u rwanda ni mu karere k'ubugesera muri shyara ni hafi yo ku kanyara icyo gihe ni muri mirongo icyenda na kane mu kuhe kwezi hari mu kwezi kwa kwa gatanu mu kwezi kwa gatanu mwahungaga mugana hehe icyo gihe twavaga nyine ahantu bitaga iswi impara twazaga nyine dushaka kwambuka akanyaru nyine ngo tuze turi kuza tu- tuza muri gikongoro niko numvaga bavuga ngo niho tugiye icyo gihe wari ufite imyaka ingahe njyewe nari mfite imyaka cumi n'umunani hanyuma mani irafasha afite imyaka ingahe yigaga mu mwaka wa kabiri yari afite imyaka umunani hanyuma mariya goreti nari yagureti yari afite imyaka itandatu nta rindi zina mariya goreti afite yitwaga nyandwi naho mani irafasha
imana irafasha ntabwo mbyibuka ababyeyi bawe baracyariho ababyeyi banjye hariyo hariho papa mama nawe yitabye imana nyine muri icyo gihe muri mirongo cyenda na kane muhunga mugana ku gikongoro yego hanyuma ayo masasu yavugiye shyara muhageze mwari muhakambitse cyangwa se mwari mu nzira mugenda hari nijoro ari harimo umwijima turyamye ahantu ku musozi noneho twumva igisasu kiratubitse cyane noneho abantu baratubwira ngo nimuhumure ngo ni ikiraro baciye ubwo abantu nyine bahaguruka biruka n'ababyeyi bacu tura- turababura umwe yacaga hano undi acaha nyine tutazi n'iyo tujya ubwo abo bana twaburanye gutyo hanyuma wowe wahunze wenyine eh, mani irafasha arasigara mariya gorita arasigara na papa wawe mwari kumwe cyangwa se mwaje kubonana nyuma njye nahunze jyenyine twabonanye muri mirongo cyenda na gatanu mwahuriye he
ubwo naraje njye narakomeje nkurikira abandi nza kugera ahantu mu gatare nyine mba mu kigo cy'imfubyi bampagazi uravuga mu gatare ka gikongoro Eh, nkora mu kigo cy'imfubyi mbamo sinzi ukuntu amakuru yagenze rero numva barambwiye ngo papa ngo ariho nawe amenya ko ndiho ubwo nagiye nasubiye ku ishuri kwiga ku kibuye maze igihembwe kimwe nyine nibwo namenye ko ariho mpita nanjye nsubira i bugesera hanyuma se ugeze i bugesera ntabwo mwashakishirije mu bigo by'imfubyi byari aho ngaho mu bugesera ngo murebe niba abo bana atariho babashyize twarahebye papa ngo yagerageje gushakisha bamubwira ngo babu- ngo bumvise ngo yanyuze aha ngo yajyanye n'abantu mu nce ngo zo ku kibuye ajyayo aramuhera
yajyanye n'abantu bavugaga nde bavugaga imana irafasha bavugaga mariya goreti umwana w'imyaka itandatu ntabwo agenda urugendo rurerure
uwo mariya goreti we abantu bavuga ko ya- yagiye umuhanda asa nk'usubira aho twavuye nyine ku ruhuri Hmm.
imana irafasha ngo yakurikiye abantu bandi bakabwira papa ngo yagiye mu nce ngo ngo z'abantu bajyaga ku kibuye n'ayo makuru twamenye Ya mariya goreti ni murumuna wawe yasaga ategerageza kumubwira umbwira uko yasaga n'iki cyamurangaga yari umwana ufite igara riringaniye w'igikara nawe mwana irafasha we yari inzobe afite umutwe ujya munini
Hmm. amaso ye yara- yarameze ate bari bafite amaso ntabwo yari amaso matoya Mhm. none papa wawe nawe yakomeje gushakisha abana be nk'uko umbwira ko nawe wabikoraga yarashakishije arahebarekeraho n'ubu iyo mbimubwira avuga ngo barapfuye ngo none se ngo winshuburira ngo bihore ariko ngiye kuhavuga ntibashobora kuba bakiriho niba bakumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kubabwira mana ikintu nababwira ni uko nabamenyesha ko nkiriho nabo niba bariho nyine bakamenyesha ko bakiriho imana yabishaka tukazabonana filomena nyirabasa bose wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ikiganiro kigira inshuro ijana kuva agasaro kaburaga katangira ngaho rero uzahagirire amahoro n'amahirwe nkwifurije kuramba murakoze cyane imana ibahe umugisha kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine mu kwezi kwa kane umubyeyi witwa mukayisire wodeta wari warashakanye na charles hodari yaratuye mu bugesera ikarambi mukayisire wari wasigaranye abana batandatu wenyine mu gihe umugabo we yari mu kazi mu mahanga muri kenya yababuze bose bishwe uretse olivier afurika hodari wari ufite imyaka icyenda batandukaniye aho bari bahungiye mu kibaya cya nyabarongo mu rufunzo ndakira mu kiganiro diane munyana ushaka musaza we olivier afurika hodari diane yari mu mugongo wa nyina barara rubunda atwaje ijambo mama we atuye mu karere ka kamonyi mu murenge wa ruyenzi akagari ka ruyenzi umudugudu wa rugazi nakurikiranye ibiganiro byanyu nkabona fabiyezi mugenda muhuza natwe kubera ko twari dufite icyo kibazo dushakisha nyine nimero zanyu kugira ngo natwe mube mwadufasha none se abantu banyu mwabuze mushaka ni bande ni umwana w'umuhungu twabuze muri jenoside uwo mwana w'umuhungu yitwa nde yitwa olivier afurika hodari mwamuburiye he twamuburiye mu bugesera hano bita karambi byagenze gute
yari afite imyaka umunani noneho bica abandi bavandimwe be we aza kurokoka kubaho abayeho nawe icyo gihe bari bamutemye ariko we abasha kuza kuzuka arazaza mukaza kuba muzima nyuma arongera bajya kwihisha noneho barongera igitero kibagwaho kibaguyeho baraza bica abantu bose we umuntu umwe mu bantu bari bari kwica aravuga ngo aka kana ngo aragashaka kazabe umunyago we ajya areberaho ukuntu nyine abo bantu basaga so ubwo yahise akajyana mu kukajyana nyuma twihuse nyuma ya jenoside baza kubwira hari umuntu wari wararokotse abwira mama ati hari wa mwana wawe witwa afurika naramubonye atari ko nsubiye kubareba ahantu bari bari bambwira ko hari abazungu bagira neza babatwaye urumva mama yari yaragize nka depuresheni urumva ni ngiye mwana we mutoya abandi bose babishe icyo gihe arangije nawe yari ameze nk'umuntu ufite wagize ikibazo wagize ihungabana kuri abana batandatu bose ntabwo biba byoroshye ntiyabikurikirana nyuma uwo muntu waduhaye amakuru aza gupfa wumva nanjye nari mutoya nza kuzakura nkura mama bimbwira nyuma rero twumvise biriya biganiro byanyu turavuga reka natwe tuzayashakishe nimero zanyu mube mwadufasha niba akiriho wenda twahura
bababwiye se abo bazungu bamujyanye i burayi aho bamuvanye bamuvanye mu kigo cy'imfubyi mu bugesera bamukuye he urumva umuntu wabibwiye mama yaramubwira ati nabonye umwana wawe kuko ntari nzi ahantu mwaje urumva intambara ikirangira bahise bajya kubiremera mu rugo barahunze bajya nyagasambu bava nyagasambu baremera hano kigali ubwo aramubwira ati ntabwo nari nzi ahantu mwarimu ariko umwana wawe hari ahantu namubonye bari mu kigo cy'imfubyi nsubiyeho nsanga baragiye urumva mama ntabwo icyo gihe yahise abyitaho kubera n'ihungabana mama yaje gufata amakuru ko umuntu yitabye imana ni ukuvuga yuko ntimuzi ikigo cy'imfubyi yarimo
ntabwo tuhazi pe numva icyo gihe mama ajya kumushaka niga muri pirimeri none dusubire inyuma gatoya mwigeze mwibaza kuri uwo mugabo wari wavuze yuko yamutwayeho umunyago kugira ngo azerekane uko abatutsi basa nzi ko iryo jambo mu rwanda ntabwo bakunda kurikoresha ariko abantu bapfuye muri mirongo cyenda na kane bazize jenoside yakorewe abatutsi tugomba kubita abari bo ubu hano mfite uburenganzira bwo gukoresha iryo jambo kubera ko ndavuga jenoside yakorewe abatutsi none uwo muntu washatse kumujyanaho umunyago mwigeze mwibaza uwo ari we urumva kubera ko abantu bazaga kwica muri iyo karitsiye yo mu rugo babaga ari abantu bavuye imihanda n'imihanda ntabwo babaga babazi bamwe gusa kubera ko icyo gihe nyine urumva no kugira ngo mama abyumve niwe wabashije kurokoka abantu bose bari bari aho barabishe noneho bari ahantu ngo mu rufunzo harimo amazi niho bihishaga asa nk'urambura amaso abona uwo mugabo ngo asigikara nicyo kintu yabashije kubona ariko isura ntabwo yayibonye kuko uwo mugabo nyine yahise amusabira imbabazi abantu bashaka kumwica aravuga ngo oya mureke kano kana ndakajyana akazambera umunyago akarwana gutyo akajyana gutyo ntabwo rero kuba yamumenya cyangwa se andi maherezo ye yabashije kubimenya noneho tumaze kumva ikiganiro cyanyu twumva ko bishoboka nibwo twavuze reka natwe tuzagerageza amahirwe wenda ageze nk'aho aherereye yazatwumva wenda akaza
reka dukore ikintu kidasanzwe tudasanzwe dukora hano mu kiganiro agasaro kaburaga uyu munsi ngiye kugerageza gushakisha uyu musaza wawe olivier afurika ohodari ugume hano mu kiganiro ngiye guhamagara umuntu ntekereza ko ashobora kuba abizi ko ashobora kuba afite amakuru nisanga yafite arayampa nyakugezeho nisanga ntayo kandi ndakubwira nitumubona urabugize imana guma aho ngaho ku murongo ngiye guhamagara umuntu mu bufaransa ntekereza yuko uwo mwana ashobora kuba ari uhari reka mpere mu bufaransa ndebe yuko nahabona olivier afurika hodari guma ku murongo
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
uyu alo diane uwakoze gutegereza nari ndimo mvugana na bantu bo mu bufaransa bafite ubushobozi bwo kugera ku bana babonye ababyeyi mu muri icyo gihugu baturutse mu rwanda dusanze hodari uhari uwo bambwiye bazi we yabonye umuryango tukaba turasanze akomoka i musanze ariko tugiye gukomeza dushake umusaza wawe olivier afurika hodari tunagira ngo ndebe yuko twahita tumubona kugira ngo duhoze uwo mubyeyi wawe wabuze umwana muri mirongo icyenda na kane akaba ageze n'ubu ataramubona n'uburyo yamubuzemo bikaba byaragize ingaruka ku buzima bwe ubwo rero tunagira ngo muhoze hano mu ruhame ku ijwi ry'amerika olivier afurika hodari aramutse akumva ni iki wumva ushaka kumubwira
ntabwo ko mukunda byonyine ndabyifuza cyane niyo nabona uko hasi byonyine rimwe na rimwe ntekereza ko se ubu wameze nkanjye wenda kubaho nta noneho urumva abana bose barapfuye ngewe nyirabije kubaho nyuma urumva rero ko nta muntu n'umwe muvukana ku isi ariko ukumva ngo wenda hari uhari bihora nyine urumva ni agahinda gikomere ukurana diane munyana ndagusaba cyane ku nkomereza uwo mubyeyi wagutumye kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ugambiriye kumurema umutima ugambiriye kumuhoza ariko nawe wiyubaka ndagushimira cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse
ni hano dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi mbashimiye kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu gatatu kane gatandatu rimwe zeru mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga muri benshi naho ubutaha mwari kumwe na venisite nishimiye imana